So oh, my people oh, Ooni of Ife and Queen Temitope, which is the last wife, they don't get serious gbegerity as me una dey talk now. Olori Tope say e no do again. My people, una welcome to our channel. How una This the morning Gist. My people, mo kuna subscribe. On those of una wey never subscribe, all our returning viewers, I say God bless una una see that subscribe um, notification button which is the bell icon make una click am its very very important for those of una una never click the bell notification so dat una go dey get notification anytime when e be say i post video so my people una welcome for this new week yeah this week we go favour all of us so my people, o oh, hmm the matter wey dey be say e reach our ear now be say They say Olori Temitope, which is the last wife of Ooni of Ife, with Ooni of Ife, they don fall out. Wetin dey cause wahala? My people no be small thing o. Una know say Olori Tope, Olori Temitope no dey stay palace again. Yeah. She don build her own house. Now, as she say she, she here na Kabiyesi get kwanta, a lot of people dey say eh all these end time women, all these end time Olori. After all, you know, marry Kabesi because of love. He just want to use Kabesi, Kabesi name take climb. He just want to use Kabesi to get to take get at the top. Now when we say she don't achieve her her aim and objective. She don't use Kabesi name take make enough money, visit innocent moto or in the name of uh, eh, Olori Toh visit dangote all those ones they give am money when e be say im do her her foundation from there change remain e use am take so they just a lot of people just they talk their own talk so but we no even can know wetin they cause their quarrel because e not too clear e not too clear wetin they cause their quarrel Now know say as as Temitope no day for that palace uh -huh, before according to report they say she dey visit the palace she dey go she go visit the palace she go go but because of say he and uh, kabiyesi get kwanta he don dey read the they say he come reveal his for ka kabiyesi his as kabiyesi dey talk so to tell you say he don give a damn anything wey wan happen make e happen so hmm, una know una know one thing one sweet thing about this their all this their marriage be say dem boku wife boko wife yafu yafu this one vex that one go dey so kabiyesi no ready for all those kind uh, eh, dey beg one woman dey beg one woman say eh, as you dey go another person dey replace you so hmm, oh god <laughs> no be small thing so uh, according to some people some people say na uh, Olori Tope want to return back to the earth that is why e dey do like that una know say the S, bin don come out to call cry out say she she abandon here and the children say i go leave here and the children go marry kabiyesi wey dey get five wife him wey be say be young man so my people o <laughs> no be small tin o so people dey say una know say dat oloretomi tope ex husband e get the time be say yani Olori Temitope dem fall out because say e make eh, Olori Temitope abi make make he pay make he pay the man some certain amount of money which she paid initially say she no go pay but later later she come pay so people come dey say ah After I say she don achieve wetin she want uh, maybe it's time for her to go una know say um, what, uh, Ifa i mean you get some kind of prophecy wey be say they talk They say dis wives dem eh, say they go go say they go go say na just one person na go start up. one person then go say e don tire say I beg. im no cut out for this kind one no so he say one person go just say e don tire no cut out for this kind marriage nothing nothing no kerewa person just dey so na so hmm people say temitope don achieve her aim and objective but according to report they say na she dey really dey utilise dis her eh, queenship na she they utilize her well well because she they use this her new office to dey bulldoze all di bulldozable e go enta innocent motor go pay visit They go give up a eh, honorarium That honorarium na im be di money when e be say im e go use for her foundation both motor go fit give her like 10m or 5m or 2m depending on the amount wey be say the guy go take support her with she go come enter dangote eh, dangote that one na nyafu nyafu na money na water dangote go give am just like that different different places wey be say this uh, eh, tebitope dey visit she get sense well well a lot of people say she she dey she get something upstairs she just leverage on the men because if you look very well e, how you go fit tell me say woman go leave husband come go marry the one be say he go dey share with plenty uh, uber hmm na wa so my people oh o Oloritomi Tope na the latest wey be say we hear be that o even even as me and una dey talk so they say Kabiyesi was really angry with her and she sef dey very very angry with Uh, with uh, with KBC, say after all it's not as if the marriage sef uh, they they it's just because of the influence if not it's not as if uh, KBC dey romantic say KBC na be the on romantic man where be say you go ever think of her na people they laugh people say oh you won't. you look finished. That KBC won't go do romance with Kabiyesi <laughs> wahala wahala be like bicycle na kabiyesi that you wan go dey do romance with kabiyesi kabiyesi na traditional man na no be the kind marriage wey be say these women marry to kabiyesi is not that kind of conventional uh, eh, yeah they dey call am that kind of regular marriage between husband and wife wey be say dem go just dey dey do lovey lovey no time for lovey lovey so if you be the type wey be say you like lovey lovey no just think am say you wan marry kabiyesi because you no go see that kind of stuff so my people oh <laughs> hey no be small thing o lori Temitope don blow hot dey vex anyhow dey as in dey dey vex anyhow dey vex anyhow say wetin sef im don tire <laughs> eh, my people <laughs> hey dis thing wey Temitope dey do so Temitope dey say make you think am well o because eh you go see wetin go happen so my people o no be small thing o dey say huh but one thing i know i no know whether kabi yank because one thing i know be say husband and wife dey quarrel definitely husband and wife dey quarrel but we no know whether this quarrel na serious one when e go lead to separation because they say olori tomi tope dey said a lot of things say there are there are things wey be say kabiyesi dey do wey be say she don like her she can she don she cannot continue to dey tolerate That one even if like make e be say KBC marry them, make them reach one million say you e no go fit there are if if the thing choke him, if the thing reach am for next, she don't mind she go quit ah and they say they be talk, tebitope you lie o oh, you must not quit you must stay this marriage you must stay after all you know say that. so this marriage go be you must stay no be say you go use Ooni of Ife take and make money take climb take and climb finish na na now you call they see fault na now you come dey see photo no be dis say eh, kabiyesi wall of una dey hustle for When e do marriage bonanza for una last year so you go but stay you go nowhere my people, no be small tin una dis one say make i call let una know wetin dey na have a nice day bye